bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe inshuti bakunzi n'ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diana nininahazwe ubuserukizi bw'uburundi mu burusiya buhangayikishijwe n'ihohoterwa rikorerwa abanyafurika muri ico gihugu ikibazo uko kiri ni uko tumaze iminsi tubona cane cane muri minota y'abarundi hari abanyeshure babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza uyu ni ambasador edward bizimana aserukira uburundi mosco mu burusiya ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu human rights watch ririyamiriza uguhohoterwa ugufungirwa ubusa no kunyuruzwa ryemeza ko bikorerwa impunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania mu yavugwa mu karere k'ibiyaga bigari yandi tubafitiye harimo kandi ingingo ya sentare y'ibihugu vya afurika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizamwo utc mu mpfunyapfunyo y'umunyarwanda tribert rujugiro ritakurikije amategeko ubuyobozi bw'intara ya tigre butangaza ko intambara ikomeje mu bice vyose vy'umurwa mukuru w'iyo ntara idonido y'amakuru yose duce ku masonga harimwo ayavugwa mu vyikiza ca virusi ya korona turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye hirya nino ku isi turahera ku mugabane wa afurika umuyobozi w'intara ya tigre uh, yemeza ko intambara igikomeza mu bice vyose imisi ibiri inyuma y'uko ingabo za etiyopiya zigaruriye mu rwa mukuru wa tigre mekele mugenzi wacu thomas kamirindi adufitiye ibindi kuri ino nkuru debretion gebre mikael yahakanye ko yaba yarahungiye muri sudani y'epfo yemeza ko ari hafi ya mekele bwa mbere mu butumwa bugufi yoherereje ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza bwa kabiri mu kiganiro yagiranye kuri telefoni n'ikigo ntaramakuru ap cyo muri leta zunze ubumwe za amerika muri ibi biganiro bibiri bitandukanye umuyobozi wa tigre yatangaje ko intambara itararangira ati twataye muri yombi abasirikare batabarika ba leta ya etiyopiya barimo n'umuderevu w'indege y'intambara yabo twarashe muri iyi wikendi irahanuka ariko we ararokoka arega kandi na eritreya baturanye ko nayo iri muri iyi ntambara ifasha etiyopiya yavuze ko ingabo ze zafashe abasirikare ba eritreya atavuze umubare mu nkengero z'umujyi wa wukuro uri nko muri kilometero mirongo itanu mu majyaruguru ya mekele kuri debretion gebre mikael iyi ntambara igamije kurengera ubwigenge n'ubusugire bwa tigre intara y'abaturage miliyoni esheshatu kandi intambara izakomeza kugera ingabo za etiyopiya zose zigiye niwe wabyivugiye ku rundi ruhande minisitiri w'intebe wa etiyopiya abiy ahmed uyu munsi yahamagaje inama y'ititaraganya y'inteko ishinga amategeko mu ijambo yayibwiye yavuze ngo itegeko nshinga ryacu ryaratewe ariko kurirengera ntibyadusabye imyaka itatu byamaze ibyumweru bitatu gusa ababisesengura bemeza ko yabigereranyaga n'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yo muri leta zunze ubumwe za amerika yabaye kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na gatanu Abiy Ahmed yahakanye ko ingabo ze zitigeze zica inzirakarengane z'abasivili kandi ko na Mekele batazayisenya nyuma yo kuyigarurira.
Na mugenzi wacu Thomas Kamirindi agiye kutubwira ivy'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku bibazo vy'abana Save the Children ritabariza abana imiliyoni cumi n'umwe bugarijwe n'inzara mu bihugu bigera kuri cumi na kimwe ku isi yose.
mu itangazo yashyize ahagaragara uyu munsi i londres save the children ivuga ko intambara z'urudaca ku isi icyorezo cya virusi ya korona n'imihindukire y'ibihe byongereye cyane ibibazo by'inzara cyane cyane mu bihugu cumi na kimwe byo muri afurika mu birwa bya karayibe mu burasirazuba bwo hagati no muri aziya ibi bihugu ni burkina faso repubulika ya demokarasi ya kongo mali niger nigeria somaliya sudani y'epfo sudani ya ruguru haiti yemen na afghanistani save the children iratangaza ko ihangayikishijwe cyane cyane by'umwihariko n'inzara ku bana batarageza ku myaka itanu y'amavuko bagera kuri miliyoni cumi n'imwe bo muri ibi bihugu irashimangira ko abana bari muri iki kigero cy'imyaka ari bo banyantege nke cyane iyo batabonye ibiribwa bihagije kandi bikwiye ingaruka ziba mbi mu buzima bwabo mu mikurire yabo no ku bwonko bwabo ndetse bashobora no gupfa save the children irasaba amahanga kugoboka aba bana ariko cyane cyane no kurangiza impamvu zitera inzara ni ukuvuga nyine intambara ibyorezo by'indwara n'imihindukire y'ibihe umuryango w'abibumbye loni umaze gusohora amadolari miliyoni mirongo inani yo gufasha ibihugu birindwi kuri ibi cumi na kimwe byugarijwe n'inzara kurusha ibindi ari byo afghanistan burkina faso repubulika ya demokarasi ya kongo niger sudani y'epfo na yemeni ariko andi madolari miliyoni makumyabiri azaba abitswe ku ruhande mu rwego rwo kwitegura kugoboka ikindi gihugu nyine cya karindwi etiyopiya igihe icyo ari cyo cyose mu yagezweho hirya no hino ku isi kandi harimo australia ibwira ubushinwa ko bugomba gusaba imbabazi kubera ifoto bwashize ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana umusirikare yica umwana w'umunyafuganistani ejo ni mukankusi turacari kumwe minisitiri w'intebe wa australia scott morrison arasaba guverinoma y'ubushinwa gusiba ifoto yashyizwe ku rubuga rwa twitter ku bivugwa ko ari ibyaha byo mu ntambara muri afghanistan iyo foto isa n'iyerekana umusirikare wa australia yica umwana ni ifoto yakwirakwiriye iturutse kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa Lijian Zhao yerekana umusirikare wa australia afite icyuma kiriho amaraso ari iruhande rw'umwana umwana byabonekaga nk'aho yari afashe intama iyo foto australia ivuga ko ari impimbano yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yarakaje iki gihugu amagambo yari yanditse munsi y'iyo foto yagiraga ati wigira ubwoba tuje kukuzanira amahoro kandi ni nyuma y'uko mu cyumweru gishize hari amakuru yavugaga ko ingabo zidasanzwe za australia zishe abanyafuganistani byibura mirongo itatu n'icyenda mu buryo bunyuranije n'amategeko itangazamakuru rya australia ryanditse kuri twitter ko iyo foto yasaga n'ishingira ku bihuha bidafite aho bishingiye byavugaga ko abasirikare ba australia bakoresheje imbugita mu kwica abana b'ingimbi bo muri afghanistan iperereza ryakozwe ku myitwarire idahwitse y'ingabo zidasanzwe nta kimenyetso ryabonye cyo guhamya ibyavugwaga cyakora iryo perereza ryabonye ibimenyetso byizewe ko ingabo zidasanzwe za australia zishe abantu mu buryo unyuranije n'amategeko muri afghanistani hagati y'umwaka wa bibiri na gatanu n'uwa bibiri na cumi na gatandatu imbere yo kwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari twongere gato tuvuge ibya covid ya cumi n'icenda aho ikigo gikora imiti citwa moderna co muri leta zunze ubumwe za amerika gisaba uruhusha rwo gutangura gukoresha urukingo rwa covid ya cumi n'icenda thomas kamirindi aratubwira ibindi kuri ino nkuru moderna yagerageje urukingo rwayo isanga rukora ku kigero cya mirongo icyenda na kane n'igice kimwe ku ijana ni hejuru cyane y'ikigero cya mirongo itanu ku ijana cyagenwe ubusanzwe n'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti fda mu magambo ahinnye y'icyongereza iki kigo fda ni nacyo gitanga impushya zo gucuruza imiti n'inkingo moderna yasanze kandi urukingo rwayo rukumira virusi ya korona gukaza ubukana bwayo ku bantu bose ijana ku ijana yarugeragejeho kubera izi mpamvu zose moderna irasaba uyu munsi leta zunze ubumwe za amerika n'uburayi gutangira kurutanga muri uku kwezi kwa cumi na kabiri kuzatangira ejo kuwa kabiri moderna ibaye iya kabiri isaba gutangira gucuruza urukingo rwa covid cumi n'icyenda nyuma y'ikindi kigo gikora imiti pfizer nacyo cyo muri leta zunze ubumwe za amerika mu cyumweru gishize pfizer yavuze ko urukingo rwayo rwo rukora ku kigero cya mirongo icyenda na gatanu ku ijana umuyobozi w'imirimo yo gukora urukingo rwa moderna dr tal zax yatangaje mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'abanyamakuru ko bamaze kubona uruhushya rwo muri leta zunze ubumwe za amerika no mu burayi bashobora kurugeza no mu bindi bice by'isi guhera byibura mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kuva imaze kwaduka mu bushinwa mu kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda virusi ya korona imaze guhitana abantu barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane na mirongo itandatu ku isi yose leta zunze ubumwe za amerika iza ku isonga n'abantu barenga ibihumbi magana abiri na mirongo irindwi na magana atanu covid cumi n'icyenda imaze kwica nk'uko imibare ya kaminuza johns hopkins yo muri amerika ibigaragaza
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezwe hirya no hino ku isi badutororokanirije bakaba bahejeje kudushikiriza ijwi rya amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndayibutse ko muyumva kuri za fm zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu youtube na instagram ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nari nabicaye ku masonga nkitangura ubuserukizi bw'uburundi mu burusiya bwahamagaje vyihuta inama y'abahagarariye ibihugu vya afurika i moscow ku murwa mukuru w'ico gihugu ni kugira ngo bige ku bibazo vy'abanyafurika bahohotegwa muri ico gihugu mu kiringo uh, kito cane abarundi batatu baramaze kubura ubuzima mu buryo budasobanutse mu kiganiro mugenzi wacu venuste nshimiyimana yagiranye na ambasadeur edouard bizimana yamusiguriye uburemere bw bw'iki kibazo ikibazo uko kiri ni uko tumaze iminsi tubona cyane cyane muri minota y'abarundi hari abanyeshuri babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza hanyuma twibajije yuko tubajije n'ahandi twumvise yuko umengo hari n'ibindi bihugu bibura abana babo hanyuma twe rero twaciye twemera tuti vyoba vyiza dukoranye tukavugana tukaraba ingene byifashe hanyuma tukaraba icyo twofata kugira ngo dushyikirize abatwara kino gihugu icyo cyiyumviro cy'ingene abana bacu izo ngorane bafise hanyuma nabo bakagerageza kuzitorera umuti kugira ngo imigenderanire isanzwe hari myiza n'ibihugu byacu bya afurika hamwe n'iki gihugu itotosekazwa n'ubwo bugizi bwa nabi bw'abantu bamwe bamwe mu ibaruwa mwanditse muravuga ko muri uyu mwaka wose hapfuye abarundi batatu abo babuze ubuzima bwabo byabagendekeye gute umunsi uravye bapfuye mu buryo butandukanye hari uwapfuye yagiye kuramutsa umugenzi wiwe hanyuma ngo batubwira ko yaciye aja ngo koga ngo ahantu bavuga yuko yaguye mu mazi aho hantu yagiye koga mugabo twe twarashyitse ku rubuga dusangana ahantu hadasanzwe hogwa kandi urumva uri umushyitsi dushobora kugenda ahantu ugiye koga wenyine icyo gihe rero tubonye tubajije abandi tukaraba amavidewo yari kumwe n'uwo mugenzi wiwe hamwe na nyinakuru n'uwo mugenzi wiwe n'uwundi mwana mutoyi hanyuma icyo gihe rero hari ahantu amazi yajya bakunda kuyora baza kuzimya nk'imiriro si ahantu n'ukuri hari hakorwa hanyuma ntihari umushyitsi ntihari kuziba yari kuje imbere ngo agiye koga ahantu kandi icyo gihe n'umwanya wo koga wari warahagaze kuko ino haragera igihe ibyo koga bigahagarara kuja ku mapulaje bigahagarara hanyuma rero ikibabaza ni uko tubajije ngo batubwire iby'amankete ageze ko ntitubironke kumva umengo hariho ibintu bitameze neza ubundi nawe heruka kwicwa we yaguye muri kampisi nyene twibaza ko bamufatiye muri kampisi mugabo ngira ngo bagiye kumwirira n'abahandi kuko yabuze kuwa kane ku mugoroba ari ngira nko ku metero zidashitse mirongo itanu z'uburaro bwiwe mu nyuma yasubiye kubonekana kuwa mungu mu gitondo aho nyene ku metero zidashika mirongo itanu kandi uravye bari bamumenye umutwe umutwe bawuciyemo kubiri n'ibindi biguma ku mutwe bikomeye uvuga uti iyo bibera ngaho hantu abantu bari kubibona amaraso yari kuboneka mugabo icyo gihe nta maraso bahabonye rero ikibazo twagumye tugira tuti ni uko kubera iki atababibonye kandi ari ahantu haguma haca abantu abanyeshure abajejwe umutekano w'ico kigo hari amakamera ajya arahaba abagenda n'abagaruka hanyuma ibintu nk'ibyo bikaba ntihagire umuntu n'umwe abona ikintu na kimwe twabonye rero bimaze kubera mu kigo cya kaminuza ko ari ibintu biteye agahinda rwose uwa gatatu wewe rero nawe bavuga ko yafashwe agwara ari mu cumbi we bakamutwara kwa muganga hanyuma bamatuza kumva ko yitavye imana ariko icyateye amakenga ni uko mu nyuma harabanditse yuko ikiziga kiwe catowe ahantu hatazwi kandi yatwawe na ambilanse imukura mu cumba kuri mu bitaro bamutwayemwo bukeye tuvyumvise twararungitse karangamuntu yiwe pasiporo mugabo rero bamukura muri ivyo bitaro bamutwara muri morgue aho hajya babika bapfuye usanga banditse yuko yatowe ahantu hatazwi nabo nyine atazwi ibyo rero byaciye bidutera amakenga menshi rwose twaciye gutwitura abatwara hano tuti dusigurire tubaje n'abandi turumva yuko hari abana bariya bagira ibibazo ibihugu bitandukanye nicyo gituma rero twaciye twibwira tuti nka nk'umurwi userukira ibihugu bya afurika turakwiye kuja hamwe ngo tuganire icyo kibazo kugira ngo abana bacu bari ino bumve ko bashyigikiwe kandi umutekano wabo ari uturaje ishinga ambasaderi Edouard bizimana uhagarariye uburundi mu burusiya ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe murakoze cyane ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari ishami mpuzamakungu riharanira agateka ka kiremwa muntu human rights watch ririyamiriza uguhohoterwa ugufungirwa ubusa no kunyuruzwa ryemeza ko bikorerwa impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania biri muri raporo y'amezi icumi yari imaze iminsi rikora mu makambi atatu y'abarundi ari muri tanzania human rights watch rivuga ko ryasanze hari n'abakurwa mu makambi y'impunzi bakaja gufungirwa mu gihugu c'uburundi idonido na pierre claver niyo nkuru akoresha ry'amerika i kigali mu rwanda ishami mpuzamakungu human rights watch rigwanira agateka ka kiremwa muntu ribona ko agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzania kabangamiwe icegeranyo ca human rights watch c'amezi icumi aheze cagiye habona kuri uyu wa mbere cerekana ko abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa bakaburirwa irengero bagafungirwa ubusa bakaborezwa igufa mu busho bafungiwemwo abandi nabo bagatorwa ibiziga mu makambi canke hanze yayo ababangamiwe cane n'abari mu makambi ya nduta na mutenderi aha ndetse haheruka gukurwa impunzi umunani zajanywe gufungirwa mu burundi mu mabohero ya muramvya na bubanza aha n'amatoroza ijwi ry'amerika ryakoze ryasanze ari vyo human rights watch ribona ko ari uhonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi lewis maj atwara igisata ca afurika yo hagati muri human rights watch kuri mikoro y'ijwi ry'amerika la police et les services de renseignement tanzaniennes a fait disparaître de force ati twamenye ko inzego z'igipolisi n'abajejwe iperereza muri tanzaniya banyuruje impunzi mu ikambi ya nduta barabafungira ubusa bongera bababoreza igufa iminsi itari mike mu gasho k'igipolisi ikibondo mu ntara ya kigoma ahegereye umupaka w'u burundi abandi bagera ku munani baciye bajanwa gufungirwa mu burundi mu kwezi k'umunani guheze twamenye kandi ko impunzi n'abandi batari bwahabwe ubuhungiro bagera ku ndwi banyurujwe kuva uyu mwaka utangura atawuzi irengero ryabo bituma impunzi zigira ubwoba abandi bagahitamo guhunguka yamara batarabishaka ivyo no guhonyanga agateka n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi iryo shirahamwe rifise icicaro i new york muri leta zunze ubumwe za amerika ryemeza ko ryavuganye n'abantu barenga mirongo ibiri bakadondagura amabi bagiriwe canke ababo bakorewe ijwi ry'amerika ryashoboye kuvugana n'umugore umwe afise umugabo yanyurujwe muri ubwo buryo akuwe mu nzu iwe mikambi ya nduta mu kwezi kwa gatatu uno mwaka kubw'umutekano wiwe twahinduye gato ijwi ryiwe numva baraboma uyu muryango niho bakubise umugerurugu barinjira niho baca bamufata baramujyana ikihe nicarana ntagusiga abana ari imfubyi nsandagaruka nsandasubira n'ubusi ndamenya inkuru ziwe twahuriyeho bari nta na kimwe tumenya kuko nta n'ikintu na kimwe bamubajije bamutoye bamutwara gusa igisho namuherutse ryabaye ibyo nyene nta na kimwe co menya nta n'ijwi ryiwe ndasubira kumva tubabaje kandi n'umuryango nta mahoro dufite ntitwigera dusinzira human rights watch ryemeza ko abavuganye naryo ari bake yamara ko abakorewe amabi nk'ayo ari benshi leopold shirangabo icegira c'utwara urunani cbdh vicar ruhuza abahanira agateka akazina muntu baba mu makambi y'impunzi wewe yemeza ko mu mwaka umwe iryo shirahamwe ryamenye abarenga ijana banyurujwe muri tanzaniya eh, hariho kunyuruzwa kwicwa gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye harimo kubuzwa gukora ikintu na kimwe cyabazanira inyungu amasoko yarugawe nta mpunzi n'imwe yerekuriwe kudandaza ikintu na kimwe kugira ngo bashobore gusahiriza ku tuntu baba bahawe na hsr nko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda gushika aho tugeze abarundi barenga ijana baraburiwe irengero ryabo abandi benshi baratabaromoka bahungira mu bihugu bitandukanye mu bihugu duhana imbibe abandi bakagenda barafatirwa mu mayira bagerageza guhunga kuva itariki mirongo irindwi n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi impunzi zirenga icumi zimaze kunyuruzwa abandi hafi nka cumi na batanu bamaze gufungwa ntibabareke bareke kubahohotera maze uzumva akeneye gutaha atahe ishami mpuzamakungu hashtag ryitaye impunzi muri tanzania rirahakana rikavuga ko ataco ribizi ko umuvugizi wa hashtag muri ico gihugu edward ogola yabwiye ijwi ry'amerika mu majambo make ati twebwe nta ruhara tubifisemo umutekano w'impunzi ufiswe mu minwe n'igihugu c'abahaye indaro gusa natwe hari ibiba bikadutera amakenga tukabaza inzego za leta zikatwishyura ko ziriko zirakora amatohoza icyo bikoze iryo shirami haseri ryabwiye abahinga ba human rights watch muri iyi raporo ko ryashikirije amakenga yaryo leta ya tanzania ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu makambi y'impunzi z'abarundi atatu ariyo nduta nyarugusu na mutenderi human rights watch n'abo baharanira agateka k'impunzi basaba amaleta ya tanzania n'uburundi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi bateye ko umukono twarondeye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu muri tanzania ari nabwo bujejwe ikibazo c'impunzi ariko ntitwaronse umushikiranganji kuri telefone uwatwitabye yatubwiye ko atamushikiranganji mushasha ararahirira ayo mabanga muri tanzania anatubwira ko wewe atabubasha afise bwo kugira ico abivuzeko gusa yacishijemo ati umutekano w'impunzi urakwiye nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ayavugwa ku rwanda ubu naho sentare y'ibihugu vya afurika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizwamwo izwi ku izina rya utc ya tribert rujugiro ritakurikije amategeko iyo nzu yari ifise agaciro ka miliyoni mirongo ibiri z'amadolari yafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu itezwa ca munara muri bibiri na cumi n'indwi igifatwa leta y'u rwanda ico gihe yavuga ko nyeneyo yari aheraniye leta uh, miliyoni imwe n'ibihumbi ijana vy'imisoro tribert rujugiro mu kanya yavuganye na mugenzi wacu venusto nshimiyimana abanza kumubwira uko yakiriye iyo ngingo nacyakiriye neza nacyakiriye nka kado ya bonane ariko kandi nta n'ubwo cyantunguye kuko eh, nemera ko ukuri guca mu ziko ntigushye kw'amaherezo kugira kukagaragara hashize imyaka irindwi umutungo wanyu ufatiriwe ni ryari mwafashe icyemezo cyo kwitabaza ruya rukiko umutungo wafashwe mu kwezi kwa cumi kwa cumi na kumwe twari twamaze kurwitabaza kuko hari iminsi igenwa ntarengwa y'uko ujya kwegera urukiko bahereye igihe igikorwa cyabaye bayufashe mu kwezi kwa cumi mu kwezi kwa cumi na kumwe tubishyikiriza urukiko hanyuma muri cumi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi tumenya ko bayigurishije nta n'ubwo babitumenyesheje nabwo turongera tubigeza mu rukiko urukiko rubyongeramo nicyo gituma wabonye ko na biriya byo kugurisha bavuga yuko bitari bikurikiye amategeko leta y'u rwanda biragaragara ko itemera ruriya rukiko iramutse idakurikije imyanzuro yafashwe na ruriya rukiko bizagenda biti icyangiranye muri ruriya rukiko cyane cyane kwari ukwereka amakungu y'uko iriya leta iriho nk'uwirenganya abaturage si igihe yarenganije jyenyine abavoka bacu bazareba uko bizagenda batugirira inama y'icyo twakora ariko icyangombwa ni uko twifuzaga ko isi imenya y'uko bandenganije mbese uretse utc nta wundi mutungo wanyu wafatiriwe na leta y'u rwanda byitirirwa ko udafite nyirawo ni myinshi ibintu byose nari mfite mu rwanda barabifashe nari mfite uruganda rukora inkweto za plasitike bararufashe nari mfite uruganda rukora inzoga y'ibitoki bararufashe nari mfite inzu nari nuje n'abagamo barayifashe nari mfite amazu nkodesha barayafashe ikintu cyose nari mfite mu rwanda baragifashe bishingikirije kuri iriya tegeko ubu se ibyo byo hari icyo muzakora kugira ngo murebe uko mwabyisubiza mwifashishije amategeko nibwira ko kandi uko baruciye bakerekana ko ririya tegeko ridashobora kubaha uburenganzira bwo gufata ibintu byanjye ushingiye ku rubanza rwaciwe icyo gihe nibampa y'utesi icyo gihe n'ibindi bazabisubiza utc yafashwe muri bibiri na cumi na gatatu ariko igurishwa muri bibiri na cumi na karindwi icyo gihe cyose inyungu iva muri utc yajyaga mu mufuka wanyu cyangwa yajyaga mu mufuka wa leta amafaranga y'ubukode yose yinjiraga mu mufuko wa leta kandi ideni bavugaga mfite ry'imisoro ryabaye ndahari iyi kontorore bakoze ntayo nzi n'uko bayikoze sinkuzi ariko ibyo ari byo byose ko bari bafite amafaranga yanjye aho kugurisha inzu bari gukora muri ayo mafaranga bakariha iyo ideni babasabaga ryanganaga rite amafaranga mwari mufite yavuye muri iyo nzu yanyu yanganaga ikimugereranije n'ayagurishijwe ngereranyije mu myaka ine bari bamaze kwakira amafaranga arenga miliyoni eshanu z'amadolari ayo ikigo cy'imisoro yishyuzaga yari miliyoni imwe n'ibihumbi ijana hanyuma abayiguze nabo ntabwo bizwi neza ntabwo mfite inzira zo kubitahura ariko bisa naho ari isosiyete yabo y'icyama yayiguze ariko ibyo nta kimenyetso bifitiye ni ibintu byo kureba bwana rujugiro urukiko rwanzuye ko muhabwa ibihumbi magana atanu by'amadolari by'indishyi y'akababaro ndetse mugahabwa n'amafaranga yakiriwe mu gihe iyo nzu itari mu maboko yanyu uhongeweho n'amafaranga iyo nzu yanyu yagurishijwe ibyo ni ibintu mwishimiye ntabwo nabyishimiye ni biriya bavuga ko nta mwonga urisata byose byari byagenze neza ariko kuvuga ngo bampe amafaranga bagurishije iyo nzu kandi itegeko ritabaha uburenganzira bwo kuyigurisha ikindi nkaba ntarabaye mu gihe cyo kuyigurisha ngo menye ukuntu yagurishijwe numva atari byo numva bansubiza inzu yanjye hanyuma abo baguze nabo bakabasubiza amafaranga yabo yewe ntabwo nshaka kugurisha hari umugambi mwaba mufite wo kuba mwajuririra icyo cyemezo ntabwo nabimenya abavoka banjye bariho barabireba ubwo nibo bazangira inama y'icyo nakora bwana tiriberi rujugiro ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'amerika murakoze venuse
ubu naho tukaba dushitse kuri wa mwanya tubashikiriza uyu munsi habayeho kimwe mu bintu byaranze itariki mu mateka y'isi twayiteguriwe na mugenzi wacu venuste nshimiyimana uyu mwaka ni isabukuru imyaka ijana na mirongo ine n'umunani ishize habaye umukino wa mbere w'umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga umukino wabaye hagati ya scotland n'ubwongereza uwo mukino wabaye ari ku wa gatandatu ku itariki ya mirongo itatu gushyingo umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo irindwi n'ibiri ubera muri scotland ku kibuga cyari gisanzwe gikinirwaho umukino wa cricket abinjiragaho uwo mukino waberaga bishyuraga ishiringi rimwe abantu bagera ku bihumbi bitanu baje kuwureba wari wateguwe n'ishyirahamwe hamwe ry'umupira w'amaguru ry'ubwongereza ari nk'uburyo bwo gutuma ibihugu byombi bikomeza ubusabane nubwo bwose impande zombi bitari ubwa mbere zihuye zikina ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru fifa ryemeje ko ari wo mukino wa mbere wabaye mu rwego mpuzamahanga kubera ko nibwo bwari bubaye ubwa mbere hahuye amakipe yatoranijwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri buri gihugu dore uko ayo makipe yombi yapanze abakinnyi Scotland yashyize babiri kurinda akarere kegereye izamu babiri mu kibuga rwagati na batandatu imbere bo gutaha izamu ubwongereza bwashyize umwe inyuma umwe rwagati n'umunani bo gutaha izamu ntabwo byari byemewe guhinduranya abakinnyi umukino warangiye amakipe anganyije ntayatsinze igitego ino ngaha duciye dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na jwe diane ninahazwe amajwi n'ibiganiro byari bihagarikiwe na frederic nkundikije byashyizwe hamwe na fasila gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha